mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda nimudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human rights foundation wahaye nyakwigendera kizito mihigo igihembo mpuzamahanga cyitiriwe perezida vaclav havel umwanditsi ukomeye wanagobotoye igihugu cye cya repubulika y'abaceke ingoma y'igitugu cya gikomunisiti byaturenze ni inkuru nziza ni inkuru ishimishije ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano tubanze dushimire imana dushimire kandi n'iriya fondasiyo ya human right iduhesheje ishema rikomeye uwituze delphine ahagarariye umuryango kizito mihigo kmp uharanira amahoro kizito mihigo peace foundation mu burundi inteko ishinga amategeko yakuye imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka mirongo itandatu iyishyira kuri mirongo itandatu n'itanu abakire bo ku isi bakora iki kugira ngo abakene baticwa n'inzara mube hafi aya makuru atabacika amakuru yo hirya no hino ku isi umuyobozi mukuru wa pama ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa arasaba abaherwe bo ku isi yose gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage amamiliyoni n'amamiliyoni bakennye baticwa n'inzara frederic nkundikije yateguye iyi nkuru david bisley yabwiye inama mpuzamukuru bijeje umutekano ku isi kwa kamu yateye mu mezi atanu aheze kagabisha ko ikiza c'inzara gishobora gutikiza inganda kumviwe kandi ku banyagihugu bahanzwe n'ikigoyi barusimvye yamara avuga ko ico kiza kitaratuzwa utagisubira inyuma avuga ko imfashanyo zo kugarukira abanyagihugu imiliyoni amajana abiri na mirongo irindwi bageramiwe inzara igikenewe Besley yagabishije ko ikibazo c'amapfa kigeramiye ibihugu birenga mirongo itatu na bitandatu kandi ko gishobora kwiyongera mu bihugu vyari bisanzwe bihanzwe n'ico kibazo yatanze akarorero k'igihugu ca Congo kigeramiwe n'ingwano hamwe n'umutekano muke vyatumye abanyagihugu bashika miliyoni cumi na zitanu n'igice babura ibifungurwa bihagije pame ivuga ko ikeneye imfashanyo y'amadolari imiliyoni zine n'ibice icenda yo kugaburira abanyagihugu imiliyoni mirongo itatu bashobora kwicwa n'inzara mu gihe pame itobaronsa ibifungurwa muri afurika y'epfo leta yemeye gutanga amadolari miliyoni magana atandatu na mirongo itanu yo gufasha sosiyete y'igihugu y'indege south african airways fideli niyonga baratubwira ibindi iyo nkuru yatangajwe na Sivine Dongwana umwe mu bayobozi bakuru b'iyo sosiyete iri mu minwe ya leta uno munsi ku wa gatanu abo bajejwe amabanga yo kuyobora iyo sosiyete mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze inyuma y'imyaka igera kuri cumi itakaza amafaranga bariko bagerageza gutuma ibandanya ikora mu gihe ikiza c'umugera wa korona cunyuye ibibazo yari isanganywe abayobozi b'isosiyete saa bashikirije umugambi wo kuyitunganya gushasha mu kwezi kwa gatandatu yamara imiliyaridi icumi y'amarand amafaranga akoreshwa muri ico gihugu akenewe kugira ivyo bishoboke ntaraboneka uwo muyobozi amenyesha ko mu ndwiza abayobozi b'iyo sosiyete bazomenyesha ibizoba vyavuye mu biganiro na leta ku vyerekeye ayo mafaranga yemeye gutanga n'igihe azotangirirwako tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho abandura virusi ya korona barimo biyongera cyane mu mijyi icumbikiye amashuri makuru na za kaminuza muri iki gihe abanyeshuri barimo basubira gutangira amasomo frederic nkundikije aratugezaho iyi nkuru mu bisigara bitari bike vyo muri leta zunze ubumwe za amerika za kaminuza ziri mu bibanza birangwamwo ibitigiri binini by'abantu banduye umugera wa korona ubwo bwandu bwinshi ahanini buva ku minsi mikuru ikorerwa muri izo kaminuza mu bisagara mirongo ibiri vyatohojwe ibitigiri vy'abandura uyu mugera muri za kaminuza biruta inshuro zitatu ibitigiri vy'abandura uyu mugera mu ntara izo kaminuza zirimwo abatari bake barafite amakenga ku banyeshure muri za kaminuza bashobora kuzura ibitaro muri iki gihe ibitaro vyiteze ku bitigiri vy'abagwaye ikiza ca korona n'izindi ndwara zo mu bihe bikanye vyimirije bishobora kwiyongera muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi inama nshingamateka ni ukuvuga umutwe w'abadepite yaraye yemeje ivugurura ry'itegeko rigenga akazi imyaka yo kujya mu zabukuru yavuye kuri mirongo itandatu ijya kuri mirongo itandatu n'itanu ikindi gishya abakozi bo mu nzu bagiye gushyirwa muri iri tegeko bazajya bakora bafite amasezerano y'akazi kontra mu gifaransa yanditse ni inkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana integuro y'itegeko isubiramo igitabo kigenga akazi mu burundi niyo yakoranije abashingamateka burundi kuri uno wa kane kugira bayige yari hasanzwe ikaba ariyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu domina banyankimbona umushikiranganji w'abakozi n'akazi yasiguriye abashingamateka ko ivyahindutse ari vyinshi kuva ico gihe kimwe rero mu vyafashe umwanya utari muto w'abashingamateka n'imyaka yo gukukuruka igiye kuba mirongo itandatu n'itanu aho yahora ari mirongo itandatu abashingamateka bahanahanye ivyumviro bamwe bakabona ko iyo myaka yategerezwa kuguma ari mirongo itandatu kugira abakiri bato nabo bashobore kuronka akazi abageze mu zabukuru baruhuke ubu ni umushingamateka pascal bizumuremyi yatowe mu mugambwe senere mu ntara ya ruyigi muri ino ngingo nyine y'ijana na mirongo itandatu na kane turabona yuko ikiringo cy'uko abakozi bakukuruka yuko cyongerejwe itegeko riteganya yuko cyongerezwa nagira mbaze nyakubahwa umushikiranganji akarusho bizana mu gihe abakozi bahora bakukuruka ku myaka mirongo itandatu ubu bakaba bakuruka ku myaka mirongo itandatu n'itanu kandi tuzi yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufise ibishomeri byinshi mu gihe rero abari basanzwe bari mu kazi bokukuruka ku myaka mirongo itandatu byoha amahirwe y'uko abandi batagira akazi boronswa akazi impande y'abo bipfuza ko iyo myaka yoguma kuri mirongo itandatu umushingamateka sabine ntakarutimana icegera ca mbere c'uburongoye inama nshingamateka yabajije umushikiranganji ikigiye gukorwa ku bakozi ba leta bamaze kuronswa makete yo gukukuruka nagira nja ku ngingo y'ijana na mirongo itandatu na kane yoyo no kubaza igihe iyi nteguro y'ibwirizwa yoshigirwa ku mukono ubu mu mpera z'umwaka hakaba harimo n'ijyanye n'ibya roterete hakaba harimo abakozi abakoresha bamaze kwandikira ko mu mpera z'umwaka akazi kazoba gahagaze ku myaka mirongo itandatu kuri iyi arutike y'ijana na mirongo itandatu na kane nabonye ko ubunya ari imyaka mirongo itandatu n'itanu ngize niwanse muri iki kibazo nk'ubu yoshigwa k'umukono nko mu kwezi kwa cumi na rimwe ko tuzi rigifise urugendo mu kwezi kwa cumi na kabiri uwamaze kwandikirwa ko azotaha ku myaka mirongo itandatu iryo kete bamwandikiye bazoca barihagarika kugira bandanye agengwa n'iyi kode yo ku myaka mirongo itandatu n'itanu umushikiranganji w'abakozi n'akazi arahumuriza mwene abo bakozi ko itegeko rigiye mu ngiro rica ritangura gukora nimba yari yaramaze kwandika ko azogenda muri retraite decembre 2020 mugabo itegeko iri tegeko rikaja mu ngiro muri novembre 2020 aca yibandaniriza akazi gushika imyaka mirongo itandatu n'itanu itekanijwe n'intunze n'ikode nuko bica bigenda ngene amategeko abisanya dans le temps et dans l'espace iyo ngingo rero ntiyakiriwe kumwe n'abakozi ba leta hari ababona ko ari nziza abandi nabo bati igabanya amahirwe y'abakiri bato ni imwe e, mu ngingo zimeze neza cyane umukuru w'igihugu yafashe turayikenguruka rwose nk'abakozi ba leta e, nk'ubu nka twebwe twari ku myaka mirongo itandatu noneho tugiye kuri mirongo itandatu n'itanu e, ni ukuri araduteye iteka ni byiza cyane kuri iyo myaka mirongo itandatu n'itanu abakiri bato bagifise inguvu ariko bararondera akazi bizotuma usanga baguma babura akazi kubera abantu bakukuruka bakuze kandi atamwimba ushimishije ikora mu bikorwa byabo nta karusho karimo nta n'ubwo nawe wakiriye neza cyane na gatoya mu gihe rero inama nshingamateka yatoye iryo tegeko ryo gukukuruka ku myaka mirongo itandatu n'itanu kandi yahora ari mirongo itandatu mu gihugu cy'u Burundi hari abanyeshuri barangije kaminuza bipfuza akazi benshi bakamenyesha ko kubaho byabananiye ubuzima bwaducanze kabisa nawe nibyo ubona biragoye kugira turunguru twiteze imbere bivanye n'uko tuva ku ishuri ata kintu tuba dushoboye ubona tuba tuvuye ku ishuri ata mitari dufise usanga tuguma turayerera mu masite nyine nk'uko iyo umuntu arose karaka hari igihe aronka umuha nk'ikiraka cyo kubaka nk'ababishoboye kubaka cyangwa ibiyede tukaba turabifashisha muri ubwo buzima nyine jevrema amaze imyaka ine ntegeje ariko
burya ikibazo cy'ubushomeri burya ugiye kuraba mu- muri make ni kimwe kuri bose kuko wana twagiye ku ishuri wiga uzi ko uzoronka akazi ugahitana agahene kari muhira ugashyira ku isoko kugira wige ayo ugacuruza amashuri ugashyira kwicara muhira na ka gahene wari kuragira nta kahari ego umva ubushomeri buratubabaje cyane mwomenya ko abazokukuruka mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yamenyesheje igihe yarahirira amabanga yo kurongora uburundi ko bagiye kuzohora bahabwa umushahara wababo uwo bahora baronka bakiri mu kazi kandi bakavuzwa ku buntu desiratunga imana kigali ijwi ry'amerika nyakwigendera kizito mihigo waririmbye amahoro n'ubwiyunge yahawe igihembo cyitwa vaclav havel international prize for creative descent gitangwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu ryitwa human rights foundation mihigo niwe muntu wenyine wa mbere na mbere ubonye iki gihembo atakiriho kuva kimaze gushingwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri i londres mu bwongereza aratugezaho inkuru irambuye igihembo cyitiriwe vaclave havel cyagenewe umuhanzi w'umunyarwanda kizito mihigo muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri ni igihembo gihabwa abantu bagaragaje ubuhanga mu bihangano badakeza ubwega bagaragaza ubutwari bakarwanya akarengane kandi bagendera mu kuri icyo ni cyo gisobanuro gitangwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu human rights foundation tor harvorsen mu butumwa bwa email yoherereje ijwi ry'amerika tor harvorsen aragira ati akoresheje umuziki n'ubugeni kizito mihigo yavuze ibinyuranye n'iby'ubutegetsi avuga ko ari ubw'igitugu bwa perezida kagame ati kandi ubwo butwari buvanze n'ubunyakuri nibwo yazize ati human rights foundation itewe ishema no gukomeza umurage we ibinyujije muri iki gihembo umuryango wa kizito mihigo uharanira amahoro kmp uravuga ko wakiriye neza iki gihembo delphine uwituze niwe uhagarariye mu izina rya fondasiyo kmp twishimye cyane byaturenze ni inkuru nziza ni inkuru ishimishije ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano tubanze dushimire imana dushimire kandi n'iriya fondasiyo ya human right iduhesheje ishema rikomeye ihaye umudari uhanitse cyane umuyobozi wacu umuhanzi kisito mihigo nyuma y'igihe gito amaze yitabye imana kwishima ntabwo byarangirira ahangaha kugira ibyo byose bigerweho akanama nkemurampaka bigafata igihe kirekire kabaza abantu benshi batandukanye mboneyeho gushima mbikuye ku mutima abantu bose bagize uruhare mu kwimakaza urukundo rwa kizito mihigo bamuvuga ibigwi kandi turizera ko iki gikombe iki gihembo atari icya nyuma ni urufunguzo rw'iyindi midari yose y'indi izaza mu minsi- mu minsi iri imbere kuko kizito mihigo nta kindi kintu yasize uretse igiti cy'inganzamarumbo amahoro n'urukundo mu bantu igihembo cyitiriwe vaclave havel wari umuhanzi umwanditsi ndetse akaza no kuba perezida w'igihugu cya cekoslovakiya akivanye mu nzira igendera ku matwara ya gikomunisiti kizito mihigo abaye umunyafurika wa gatatu ukegukanye nyuma y'impirimbanyi ikomoka muri zimbabwe eh, silvanos muzivovum n'umuhanzi ukomoka muri sudani y'epfo emmanuel jal umuhanzi w'umunyarwanda jean paul samputu nawe aravuga ko igihembo cyahawe kizito mihigo eh, cyahawe abo aribo bose baharanira amahoro icyo nabivugaho cya mbere ni uko eh, ni ibintu byo kwishimira kuko ni umunyarwanda ubonye ishimwe noneho ni n'umuhanzi ubonye ishimwe Eh, ikindi na- twakuramo nk'isomo cyane cyane abanyarwanda ni uko ibyo wibye n'ibyo usarura kuko yabi- yabibye urukundo none dore arasaruye ariko nanone mu banyarwanda nk'uko mbivuze eh, hari ibintu eh, ha- benshi batamukunze batamukunze bashobora kuvuga bati "Ibi nta kuki bivuye he kandi yari ameze atya ndagira ngo nabo babone isomo ry'uko uko byagenda kose iyo wa- wabibye urukundo uko byagenda kose urasarura igikomeye kiruta byose rero njye navuga ni uko burya iyo wabibye urukundo noneho nyuma bika- ukaza kugira ibibazo urukundo ruraza ugatwikira byose urukundo rutwikira byose urukundo rwicara hejuru y'imanza nk'uko ibyanditswe bivuga Eh, ibyo rero ni isomo rikomeye cyane twagombye kubona nk'abanyarwanda igihembo cyitiriwe vaclave havel cyegukanywe kandi muri uyu mwaka n'abandi bahanzi babiri badyuka ukomoka mu bushinwa na umar abdulaziz ukomoka muri arabiya sawudite iki gihembo giherekejwe n'ishimwe ringana n'amadolari ibihumbi mirongo itatu n'umunani abagitsindiye bazagihabwa mu cyumweru gitaha mu muhango uzabera usilo mu gihugu cya norvege venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres u rwanda rurasaba ko inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere iteganyijwe mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ejo bundi ku cyumweru tariki ya makumyabiri y'uku kwezi kwa cyenda yigizwayo ikazabera ikindi gihe kandi ku ikoranabuhanga ry'amashusho videwo konferense kubera icyorezo cya virusi ya korona umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ibaruwa yavuye muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ku ruhande rw'u rwanda igaragaza ko u rwanda rusangiye inama ikwiye kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga rya videwo rizwi nka videwo konferense mu rurimi rw'igifaransa iyi baruwa ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga twabonyeho kopi yandikiwe minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya repubulika ya demokarasi ya kongo ku itariki cumi na zirindwi z'uku kwezi mu gika cyayo cya kabiri u rwanda ruvuga ko rwanyuzwe n'ubutumire ndetse ko rwashimye ingingo zari ziteganyijwe kwigwaho kubera uburemere bwazo minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda ivuga ko perezida w'u rwanda paul kagame yifuza ko iyi nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yazakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga rya videwo ku matariki yazumvikanwaho n'abarebwa n'iyi nama u rwanda ruvuga ko hagendewe ku miterere y'uko icyorezo cya virusi ya korona gihagaze ubu inama y'imbonankubone yazakorwa mu ntangiriro z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe ku nshuro ya mbere iyi nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yatumijwe na perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo antoine felix chisekedi chilombo yari iteganyijwe hagati ya tariki icyenda na cumi n'eshatu z'uku kwezi ikabera mu mujyi wa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu y'amajyaruguru iyi nama yaje gusubikwa nyuma y'uko bimwe mu bihugu byayitumiwemo bigaragaje ko bitazayitabira kubera impamvu zinyuranye avuga ku isubikwa ry'iyi nama minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa repubulika ya demokarasi ya kongo madame marine tumba nzeza yavuze ko bamwe mu bategetsi bagaragaje ko bataboneka kuko biteguraga inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yabaye ku itariki cumi n'eshanu z'uku kwezi perezida felix chisekedi yatumiye abakuru b'ibihugu by'u rwanda angola uburundi ndetse na uganda inama ya mbere yasubitswe mu gihe amatsinda agizwe n'inzobere n'abandi bakozi ba bimwe mu bihugu bari bamaze kugera mu mujyi wa goma uretse ab'igihugu cy'u Burundi kuri iyi nshuro nabwo bimwe mu bihugu byari byamaze kohereza abo gutegurira abakuru b'ibihugu byabo aha twavuga nka uganda yamaze kwemeza ko perezida yoweri kaguta museveni azitabiriye inama yo ku itariki makumyabiri z'uku kwezi ndetse ambasaderi wayo muri repubulika ya demokarasi ya kongo james mbahimba yemeje ko itsinda ry'abanyayuganda ryageze igoma guhera ku itariki cumi n'esheshatu z'uku kwezi ku ngengabihe y'inama byari biteganyijwe ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byatumiwe bahura kuri uyu wa gatanu perezida felix chisekedi yari yatumije iyi nama kugira ngo aganire na bagenzi be ku ngingo zirimo iy'umutekano w'akarere ubucuruzi n'ubuhahirane ubukungu n'icyorezo cya virusi ya korona muri rusange umubano wa bimwe muri ibi bihugu ntiwifashe neza ndetse imibanire y'igihugu n'ikindi irasa nk'itera urwikekwe no kwishishanya hagati yabyo mu gihe u rwanda na uganda bimaze imyaka isaga ibiri bidacana uwaka repubulika ya demokarasi ya kongo yifitanye umubano mwiza n'ibi bihugu byombi ndetse igaragaza ubushake bwo kubyunga mu mwaka ushize perezida felix chisekedi yagiriye uruzinduko rw'akazi muri uganda ndetse ambasaderi wa uganda muri repubulika ya demokarasi ya kongo avuga ko iyo hatabaho icyorezo cya virusi ya korona perezida museveni nawe aba yarasuye repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu bakurikiranira hafi politiki y'akarere bavuga ko haba hakiri kare ngo perezida w'uburundi n'uw'u rwanda bahure kandi baganire nta mbebya mu gihe perezida w'uburundi general evariste ndayishimye aherutse kwerura ko u rwanda ari umwanzi w'uburundi ndetse ko uburundi butabana n'indyarya hari n'abasanga ariko iyi nama ishobora kuba uburyo bwiza bwo kuzahura umubano hagati y'ibihugu bishyamiranye ikaba yanatanga umurongo uganisha ku iherezo ry'imvururu n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo indiriya myinshi mu mitwe yitwaje intwari ikomoka mu bihugu by'u Rwanda nka FDLR RRA yo muri Uganda n'inyeshyamba zo mu Burundi ni inama kandi ishobora kugaragaza umurongo wa politiki inaca amarenga y'icyerekezo cya perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo antoine felix chisekedi utahiwe kuyobora umuryango wa afurika yunze ubumwe mu mwaka utaha asimbuye perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa ntibiramenyekana neza niba iyi nama yari iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu ku itariki makumyabiri ishobora kuba u rwanda rudahari cyangwa isubikwa ikazaba mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko u rwanda rwabyifuje claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu burundi abaririmbyi barategura muri iyi wikendi igitaramo cyo kwizihiza imyaka mirongo itanu mugenzi wabo nsengiyumva minani felicien uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya mareshal femi de jabat amaze avutse nsengiyumva ni umuhanzi uzwi cyane akaba ariko kandi n'umugiraneza witangiye gufasha abandi by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatwa yaganiriye na mugenzi wacu oriyana itanga ishaka amubwira bimwe na bimwe mu bikorwa afite mu burundi icyo cyumviro cyanjemwo nari mu rusengero aho hari kinshasa umuvugabutumwa asigura ku bijyanye n'akarenganyo muri ino si kagirirwa abantu bamwe bamwe rero nca nibuka ubwoko bw'abatwa mu gihugu cyacu nakuze mbona burenganwa cyane bunenwa n'ukuri birambabaza cyane rero hagiye gusigura niyumvisemwo umutima kuraba icyo nokora nk'umuririmbyi nofasha abo batwa bashaka nshanda murondera uyu muvugabutumwa iminsi ireze ndamubwira akansengere yumva yuko nshaka gukora ikintu cyo gufasha abo batwa aransengera niho nshyitse muhira rero hari mu bihumbi bibiri na gatatu naca ntanguza iryo shyirahamwe fone kovidi ryo gufasha abo batwa kugira ngo ndabikore nshishije mu ndirimbo hamwe no kurondera imfashanyo noza ndabafasha bibe no mu bikorwa nuko rero byakanguye icyo gikorwa turumva yuko umaze nk'imyaka cumi n'itanu irenga aricyo urimo ufasha uwo mugwi w'abarundi ariko kandi hariho n'ishyirahamwe fondasiyo femide jaba abarundi bazi cyane bakunze kumva naryo nyine utubwira muri make uko urikoresha uko urikoramwo nk'umugiraneza mu burundi
murakoze ariko ntarishura icyo kibazo menyeshe ko no muri iyo vunekovike nari navuze ntari jenyine kuko mu nyuma nararonse umuzungukazi w'umudagikazi yitwa angela irogebu dufashanya hamwe n'umurundi yitwa tabwa butaramani rakita abo rero turi batatu n'umunoruvejiye witwa sitn nibo dukora cyane muri iryo shyirahamwe ryo gufasha abo bato hanyuma ngarutse kuri fondasiyo femide jaba ni icyumviro nagize ndazi hano i burayi mba abaririmbyi batari bake usanga bafite amafondasiyo bakiriho bakayakorera rero nasanze iwacu ibyo bintu ntabwo ntibihaba umuntu bamugirira fondasiyo atakihari nawe nyine ugasanga ni ku izina ugasanga nawe nyine ntakiri kirakora ni kubera ko mwene byo atahari ibyo rero nifuje gukora nk'uko nabibonye n'i burayi ndavuga ati reka ndayikore iriho nicyo gikoze kiboneka
ego muri iryo shyirahamwe kandi rero turumva ko uranafasha n'abaririmbyi twibuka mu minsi ya hera twarumvise ko watanze udushimwe biciye muri iryo fondasiyo tubwire mu majambo make utwo dushimwe utwo ari two
murakoze muri fondasiyo femide jaba twiyumviriye niyumviriye gushyiraho umugambi nise tubashimire bakiriho ukuvuga mu gisata cy'abaririmbyi hari abaririmbyi bagiye barakora ibikorwa byinshi byiza ku gihugu ubwabo ugasanga barapfuye ntaco nta kintu cyo kubashimira cyabaye kandi barakoze ibintu bifasha abarundi reka n'abanyamahanga rero naciye nshyiraho ico tubashimire bakiriho ni urupapuro rw'iteka tubaha tukabaha niba hashyirimo amafaranga yo kubafasha rero kugira ngo tubashimire ku byo baba baradukoreye bakiriho rero ibyo rero tubikora buri mwaka twaratanguye umwaka uheze n'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tariki cumi n'umunani z'uko tw'icyenda tuzatanga ku gashimwe kandi gahabwa si umuririmbyi gusa n'abatari abaririmbyi mugabo tubona ko bakoze ibikorwa kuremesha amahoro gukundisha igihugu no kukitangira muri bicanze biriya nabo nyine baraca mu bahabwa ako gashimwe
nk'uko twabivuze mu ntango umushinga ntahe nsengiyumva minani felicien ni umuririmbyi azwi mu gihugu cy'u Burundi kandi akaba n'umugiraneza abo bita abafilantrope mu rurimi rw'igifaransa umushinga ntayo tukivuga kuri ayo mashyirahamwe nyine ukoresha ukoreramo mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ufashe abarundi urafise kandi nk'uko twako turavuga ibijyanye n'abaririmbyi ishyirahamwe inabudi naryo nyine rirakwitirirwa ishyirahamwe inabudi ryo murikoreshamo gute mu gufasha abarundi ishyirahamwe inabudi nacyiyumviriye mu ntumbero yo kugira ngo abaririmbyi turi mu mahanga n'abaririmbyi b'abarundi bari mu gihugu turaba ukuntu twoza turakorana duteze imbere imico y'igihugu cyacu rero iryo inabuzi eh, rihuza abaririmbyi b'abarundi baba mu burundi no mu makungu Eh, ubu rero mu makungu niho turiko turitaho tunavura dushyira hamwe Eh, tugaruke kandi ku mwuga wawe nk'umuririmbyi Eh, nk'umuririmbyi turumva ko kandi ah, ari wewe eh, wateguye kandi ugatunganya ah, ururirimbo oh, ruririmbwa mu mugambwe uri ku butegetsi mu burundi umugambwe cndfdd wahawe icyo gikorwa gute Ah, ubutumwa buri muri urya ndirimbo iririmbwa wabwiyumviriye gute n'ubutumwa buteye bute kuri wewe ah, nk'umuririmbyi canke ku bariko bara- bariko barayumviriza iyo ndirimbo eh, nohera wo gushimira imana eh, yanshoboje gukora urwo ruririmbo nakoze eh, mu bihe bigoye eh, kandi imana irarawuhezagira gushika n'aho ubu eh, rwabaye ururirimbo rufise akamaro ku gihugu ku barundi benshi bashaka ruririmbwa n'imiliyoni myinshi y'abarundi haba mu gihugu canke hanze bari muri uwo mugambwe rero impamvu ndashi- ndashimira imana ni uko eh, nta muntu n'umwe yarunsabye ngo ninda rukore jewe byaranjemwo hari mu gihe igihugu cacu cari mu ngorane z'intambara nanjye nari nahunze igihugu nkabona ari bumvira muri kongo niyumvira gukora u- u- ururirimbo rwofasha igihugu abarundi ku mwana bareka iby'intambara reko hanyuma ndarukora cyane abashikiriza bari barongoye uyu muhari icyo gihe baca bararushima ntacyo bakuyeko ntacyo bongeyeko ruca rutangura gufasha gutyo nyine rurabandanya rufasha igihugu eh, kandi rukundwa n'abantu bo- mu moko yose urabye amajambo arimwo n'amajambo arondera avuga ko eh, umugambi uri ku butegetsi eh, wifuza ineza y'abarundi bose eh, abarundi bose batunge batunganirwe mu vyabo atawandya canke wangura Eh, yego murakoze cyane e, none mushinga nahe senge yumva e, ibikorwa mwoba murimwo byo bari nk'ibihe mu gihugu cy'u Burundi canke hiyo mu mahanga aho uri mu gihugu ca Norvege
Eh, novuga yuko muri kino gihe ivyihuta ndiko ndakora eh, ni ugufasha wa mwigeme neira eh, mutoni eh, w'imana umwe yaba miss kayanza 2020 murazi ko fondasiyo femide jaba yamushigikiye cane rero igihe umwaka uri hafi kurangira turifuza yuko yoshika kw'ihangiro y'ivyo yiyemeje eh, ubu rero nivyo turimo e, hama none muri kazoza ah, witeguriye kubandanya ibikorwa byawe nk'umugiraneza mu buhe buryo inyuma y'iryo higanwa cyangwa uko gufasha umwigeme ibindi bikorwa wifuza gukora muri kazoza nk'umugiraneza ni nk'ibi ibindi bikorwa nobabwira ni uko hari ikigo nakoze cyitwa eh, sesefi ni centre culturel femine de jaba indata burundi eh, muri icyo kigo turakora ibikorwa bitandukanye ubu rero naheruka gutanguza ikigo c'iradiyo imbonesha kure eh, yitwa rtbb tuga radiyo televiziyo burundi bwiza Eh, iyo rero hari- mu ntumbero harimo gufasha urwaruka usanga akenshi rutakaza umwanya ku marezo sosiyo imbuga ngurukanabumenyi ugasanga bamwe bahavugira n'amajambo atabereye haba no ku gihugu cyabo canke hagati yabo Ba- eh, ukabona rero yuko nabonye tireka nkore iyo rtbb eh, nabona ko ishobora gufasha urwaruka rufise impano nko mu byo kumenyesha amakuru gukora ibice biriya eh, muri uyu mwuga rero nize twimi- tu- twatanguye ubu rero twifuza kubyagura kugira ngo eh, urugwaruka rw'uburundi rufise iyo ngabirano rwarongera ayo mahirwe nshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru ntahahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye genda bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc twayabateguriye kandi tuyabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu buri wese iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama